mubandanya mwumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti muteze amatwi ijwi rya amerika risamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kw'ino genekerezo rya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kane kwa bibiri na cumi n'indwi muri rya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya
mama yapfuye ntamuzi na papa yapfuye ntamuzi kaba ndi imfuvyi ntiyumvira ukuntu nzana umugore ukuntu nzomutunga nkabona ndararaguza mu mihana ntagira homba numva birangoye uyu ni umwe mu basore bo muri site ya kamakara iri muri komune ya rugombo y'intara ya cibitoke bavuga ku kibazo c'amatongo kiriko kirababuza kubaka izabo turabigaruka ko handi hato muyavugwa mu ntara ingozi umupfasoni umwe yaraye yishwe hagati aho aha muri amerika abacamanza baragabisha ko bagiye guhagurukira ikibazo c'abimukira baca ku mupaka wa amerika na mexique navyo turabibabwira ariko imbere y'ayo makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ko muri Moza- muri zambia umurongozi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi hakayinde hichilema yarawe ataye mu mvuto kuri uno wa mbere ikuru yara yata- yatawe mu mvuto ku wa mbere iri rikaba rigira kabiri apfunzwe mu kiringo kitarenze amezi atandatu umuvugizi w'umugambwe wiwe yabwiye ijwi rya amerika kuri uno wa kabiri ko uko gutabwa mu mvuto kwiwe ari ikigaragaza ko icuka atari ciza hagati ya leta n'abo batavuga rimwe rumwe kuva amatora y'umukuru w'igihugu abaye mu kwezi kwa munani kwa bibiri na cumi na gatandatu leta z'ubumwe za amerika yamiriye kureba ibirego by'uburusiya bivuga ko ivyuka vy'ubumara vyishe abantu bashika ku ijana mu ndwi iheze muri siriya vyavuye mu bubiko bw'ibigwanisho bw'abagwanya leta igihe bwari butewe n'indege z'ingwano abategetsi mu vy'umutekano wa amerika batangaza ko buriko bu- bariko batanga ama- abo muri siriya bariko batanga amakuru atari yo ku bijanye n'ico gitero ivyo birego rero perezida vladimir putin w'uburusiya yavyamiriye kure abitera ivyatsi mu kuvuga ko ibirego vya amerika bitagira ivyemezo kandi bitanafashe umucamanza mukuru hano muri leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko agiye guhasha abimukira binjira baciye ku mupaka wa amerika na mexique batabifitiye uburenganzira hari kuri uno wa kabiri mu rugendo yagize muri leta ya arizona iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa amerika aho yatangaje akoresheje imvugo ikaze cyane ko agiye gukoresha amategeko kugira ngo ahane ibyaha bijanye n'ubwimukira budaciye mu mategeko radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda niho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adrese yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muragikurikira gatanu kuri gatanu muri mu ntara ya ngozi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu tubanze tunyarukire ingozi tuvuga ivy'umutekano ahari umukenyezi yahora akorera kopeke ngozi yaraye agandaguwe yacumiswe imbugita uwamugandaguwe akaba yaciye afatwa mu nta y'icese y'ikibiriraho iriko ibera muri sentare nkuru y'igihugu ya ngozi uwo yabikoze ico caha hejeje kwiyemerera ko yabikoze ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze mwiriwe jean bosco
Mwiriwe cyane Diane.
uyu mupfasoni yaraye agandaguwe azwi ku izina rya nde hama vyagenze gute
Ego uwo yaraye agandaguwe azwi ku izina rya Nizigimana Everine yakora muri Kopeke ya Ngozi aho yaraje- yari mu- yari- yaragejwe igisata kijejwe gutanga ingurane eh, uko rero twabisanzwe twashyize aho eh, iryo bara ryabereye ni muri quartier ya Kinyami ya kabiri iri ngaha mu gisagara ca Ngozi twashoboye kuhasanga bamwe mu bashoboye gufata eh, u- gufata uwari ahejeje kugandagura uwo mukenyezi abo nabo batubwiye ko hariho igihe cy'isaha imwe iriko yegereza isaha imwe n'inusu aho bumva uwo mukenyezi akoma induru avuga ko ariko aricwa niho bahashika ndetse muri ako kanya basanga abameze nabi cyane eh, bara- bamaze kumutwara kwa muganga baca barafata kandi eh, barashobora gufata ubwo nyene uwo yari ahebye kumugandagura uwo nawe akaba azwi ku izina rya ndayavugwa deno aturuka mu ntara ya kayanza muri komine ya muhanga mu tumba wa nyamitanga ego Eh, jean kuko bosco yizeye ko rero- uyu muntu yakoze iryo bara avyemera akemanga ko yakoze ico caha avuga ko yagikoreye iki
ego eh, imbere y'uko sentare i- i- itangura ikamushyikiriza mu ntara y'ikese ibyo afitiye uburenganzira harimo kwemera icyaha cyangwa kurondera umuburanira we imbere n'uko n'umushyikiriza amanza yamushengeje ashyikiriza sentare icyo yamwa- icyo amukurikirana ko yashotse yemere icyaha cyo kugandagura uwo mukenyezi ndetse rero ubu muri kano kanya hamaze eh, i- urubanza ruriko ruramara hafi eh, i- i- isaha i- bumviriza na cyane cyane rumubaza ku kugene yateguye ico cyaha yongera aragishyira mu ngiro we avuga yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariho yatanguye gutegura eh, ubwo bu- bubishya akavuga yuko abutegura eh, yari yatse ingurane muri kopeke aho uwo mukenyezi yasanzwe ajejwe igisata cyo gutanga nyene ayo madeni araheza rero eh, iyi ngurane ya mbere arayiriha y'imiliyoni no ariha miliyoni zitandatu n'amajana n'ibihumbi amajana atanu ariko aragerageza rero kwaka iyindi ngurane y'ibi- y'imiliyoni zishika mirongo itatu na zitatu ntiyahavuye agira amahirwe yo kuyaronka kuko yavuze ko yaronse imiliyoni icumi ibyo rero akaba ari ari- ari doyanse aho ya- yamenyeje ko avuga ko uwo everine ariwe yamubereye intambamyi kugira ngo ashobore kuronka izo miliyoni mirongo Bosco, itatu na zitatu s- sentare- Kuva ubwo akaca avuga yuko eh, sentare hari ingingo irafata
intare gushika n'ubu iracyagerageza kurondera ukuri ku byo ariko aravuga na cyane cyane ku bijyanye n'ibyo yemanga kuko bavuga gushika isaha biboneka yuko nk'uko iriko iragerageza gutohoza imusomera ingingo ivuga yuko hariho ibyo ariko arivuguruzamo kandi yemera icyaha Ura- gushika ubu rero urubanza rurabandanya nta ngingo irafatwa urakoze cyane rwose bosco ibiza kuva muri urwo rubanza turaza kukwikuraho hanyuma kugira ngo utubwire mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere nari nabicaye ku masonga ikena ry'amatonga- ry'amatongo ku bateshejwe izabo bo muri site kamakara ni muri komine ya rugombo y'intara ya cibitoke ni intandaro yo kudashinga imiryango ku basore baho bageze mu bigero inkurikizi rero ngo ni kuba mu buhumbu n'izindi ngeso mbi bakorera mu gisagara co muri iyo ntara ivyinshi n'umunyamakuru wacu diane ndonse mu ntara ya cibitoke
abasore bo muri site kamakara iri ku mutumba rugeregere muri komine rugombo bavuga ko ukugira umugambi wo kubaka izabo biri kure nk'ukwezi imvo nyamukuru ni ukubura aho bubaka inzu bashiramwo abakenyezi kukaba nkako muri rusangi abateshejwe izabo bo mu masite leta ntiyashoboye kubaronsa amatongo umuryango umwe umwe waronkejwe aho bubaka inzu gusa uwufise hanini ntiharenga imetero cumi na zitanu z'ubwaguke kuri cumi n'umunani z'uburebure bamwe mu basore baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko iyi ari intandaro nyamukuru kuri bo yo gushinga imiryango nebye nk'ubuzima ndimwo nabyumvira ariko ntaho nobihera kuko ntaho nomuzanira nta n'icyo nomuha kwanza mu bisanzwe urabona n'utuntu ba papa babako ngaha urabona n'utuntu batataronka n'aho twoshira akandi kantu aho naho nahaja twarete nta nahaboneka n'akarima k'igikonona nta naho umuntu yogashira ngaha ngo umuntu aze aragira ante kwiyumvira kubaka ndiyumvira kubaka ariko nta buryo mfise imyaka mirongo ibiri n'indwi mba mu nzu kwa mama turabana na mama mu nzu nta gaparisera ndaronka ndiko ndahangayika n'ubuzima ngira nawe urabibona mu kigobe ariko uburyo burabura bwo kugira ngo nange ngo ndonke agaparisera nk'abandi jewe ndumuhereza mu bana b'abahungu bane akaba mama yapfuye ntamuzi na papa yapfuye ntamuzi akaba ndi imfuvyi ntiyumvira ukuntu nzana umugore ukuntu nzomutunga nkabona ndararaguza mu mihana ntagira homba numva birangoye aba basore basanzwe bakora ibikorwa byo guca ingero yo ku munsi iyo nayo niyo amafaranga ibihumbi bibiri nshimira imana onesifo umwe muri aba basore aca ingero yo gufyatura amatafari atubwira ko ataronka amafaranga aziganya ku bwa kazoza kiwe urabona nk'uku byemvuye iyo biye guca ibihumbi bibiri kandi n'ubu nari nje kuruhuka mu gatoya nca subiraho sindanabica ngo ndabimare kubica kuko n'impaka saa cenda niho nza kubikorera mbe ndabizanye kandi narabishikanye naho urabona hakenerwa agasabuni no gufashanya nka niba ari igihumbi ntanga ngaha muhira baraba ukuntu baza kwisironganya baraba ukuntu barondera n'utudagara basina duke cyangwa n'uturengarenga turebe ukuntu umuntu yorarira hameje uko nyene uko nyene urumva nta kintu c'imbere co kwipasa kugira ngo turabe ukuntu tuzobaho imbere vrema ntigikunda ingaruka zo kubura amatongo kuri aba basore batazira ibisumbiri kubwo kutarongora ni nyinshi umukuru wa site k'amakara nzobonimpa emmanuel avuga ko bamwe baca baja kwiba mu bisagara vyo mu makomine y'intara ya Cibitoke bakaca ibisumbiro babandanya baca baja kwibirara mu bisagara hamwe bakaca baba n'ibisuma bakaza biba ukaja usanga buri munsi bamwe bagafungwa abandi mbere bakamererwa nabi bakanakubitwa bakaca babenderamo no gupfa bagapfa kubera ubuzima bubi ari nk'umwana wawe baramutuma kati bari kw'ikomine arafunzwe ukaja ugenda ugatakamba nyene baca bareba ko ubuzima turimwo ari misitanteri agaca agira ikigongwe bagaca bamurekura hambavu yo kwiba bakora n'izindi ngeso mbi zijanye n'ubuhumbu umwigeme Cishahayo Shadia avuga ko yatewe imbanyi n'umwe mu basore bo muri site k'amakara bahuriye mu gisagara co mu Cibitoke avuga ko yamuhenda ko bazubakana ngo ndindire ngo azohava ngo antwara ngo ninavyara nkumva umenga ariko arambesha ibintu ambwira turi babiri ashaka atsinda abibwire na mama kandi ashaka nabi wabo ntibabimenye nkumva umenga ariko arambesha ntaho yari afise nyene kuko niwabo jewe yambwira ngo iwacu ngo ni mu rugeregere ariko ntambwire ngo naha muri kino gihe uyu mwigeme aba mu nzu kwa sebukwe muri site k'amakara uyu mutama ariwe sebukwe barakana eraste w'abahungu batandatu atubwira ko aba basore bamutera ingorane turagenda tubijyamo nyina w'umukobwa turumvikana tugira amasezerano ko ngomba kumuzana akaba ngaha yabyara akaguma ariko umusore akagenda gute akaza akamutwara akamutunga atabonye amafaranga yo gukotesha inzu iyo yagushyira hehe niyo ngorane dufite ngaha rero mubazo n'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu dufite ngaha nubwo izi ngorane z'aba basore bayerera mu bisagara ahanini ziva ku kubura amatongo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buherutse gushiraho umugambi wo kwirukana mu bisagara abatahafise ubuzi aha bamwe bakibaza abo basore bo mu masite iyo baca baja mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika tuve muri site ya kamakara iri muri komune ya rugombo mu ntara ya cibitoke dukubitire ku mutumba mparamirundi wowo uri kuri komune busiga y'intara ya ngozi ukaba uvugwamwo abana bagendana ubumuga bakumirwa n'abavyeyi babo mu kubatwara mu ishure moyize misago umunyamakuru wacu ingozi adufitiye vyinshi kuri ino nkuru umuce munini w'abana bakubwo burenganzira bwo kuja kw'ishure n'abavyeyi babo ugizwe n'abana bari hagati y'imyaka umunani kugera ku myaka cumi n'itanu mu gihe abenshi mu bana bakumigwa usanga bafise ubumuga butandukanye atantambamyi bwotera mu mashure yabo icyifuzo cyabo nyamukuru babwiye ijwi rya amerika ni uko boronswa uburenganzira bwo kuja mu ishure nk'abandi siniga kubera kuno kuguru kwa kwamereye nabi n'ababyeyi nyine ntibanyitaho kugira banjane ku ishuri ndabyifuza nyine gusa shavuga ngene nogenda futseho ko umwaka uzaja ku ishuri nanjye gutegura akazoza kanje birambabaza nyine abandi bajya ku ishuri nanjye ntagenda ku ishuri umwaka cumi n'ibiri wowe uri umwe mu bana afise ubumuga mbega wowe ufise ubumuga bwahe bwo ukuboko none uriga oya yumva nabi ko ntiga umwe mu babyeyi yaganiriye n'ijwi rya amerika yatubwiye ko yifuza ko umwana wiwe ajya ku ishuri kugira ashobore kwitunga uyu mubyeyi akavuga ko kubona ataratwara umwana wiwe ku ishuri yabitewe n'ubumuga afise twebwe turi ababyeyi biwe turashaka ko yokwiga nyine kubera nyine natwe ntitwoshaka ko twamugumizaho kandi ari umwana agendana ubumuga ntitwoshaka ko aguma ngaho dushaka nyine ko yokurikirana ikibazo cy'ishuri mu ishyirahamwe shigikira abagendana ubumuga ryitaho ineza y'abagendana ubumuga imaramirundi baranegura inyifato y'abo babyeyi joseph sabimana atwara iryo shyirahamwe akavuga ko bagiye gukomeza guhimiriza ababyeyi mu kubereka akamaro k'ishure ku bana bagendana ubumuga hariho ababyeyi benshi usanga bafise abana bagendana ubumuga utahoza kuja ku ishuri twebwe bwabushira hamwe tukaza kubagira ikiganiro tukabahimiriza abavyeyi ngo bajana abana ku ishuri mugabo abavyeyi ntavyumve natwe bwashira hamwe tukabinegura kubera ko iyo umwe atize ngo yiteze imbere twebwe agenda muga dukunda dukumirwa kubera yuko atamuntu agendera umuga tuba dufise aduserukira mu bintu bijanye n'amashuri umuhanuzi wa musitanteri wa komine busiga ajejwe intwaro n'imibano akavuga ko bafashanije n'amakomite ajejwe agateka k'abana bama bahimiriza abavyeyi kuja kwandikisha abo bana ashuri salvatore minani yego hariho abavyeyi bamwe bamwe babona yuko iyo umwana amugaye atakindi aba ashoboye gukora ariko rero bakibagira yuko iyo umwana amugaye ukuguru amaboko yoyo ashobora gukora ariko iyo amugaye ukuboko ukundi ashobora gukora amaguru nayo agakora kandi no mu mutwe agakora kubera kuko aba afise ubwenge abo rero kenshi na kenshi turakunda kubahimiriza cyane kugira ngo bajyane abo bana ku ishuri tukamumenyesha yuko uwo mwana naho amugaye ukuguru naho amugaye ukuboko hariho ibyo ashoboye gukora mu bumuga bwiwe ari nacyo gituma ibyo ashoboye gukora mu bumuga bwiwe yobikora afise ubumenyi bukwiye akuye ku ishuri ayandi makuru twahawe n'abajeje intwaro muri iyo komine nuko hari abana badashyirwa mu ishuri n'ababyeyi babo ku mvo z'uko banka ko ubumuga bw'abana babo bubonwa n'abandi bana bobaye bigana ibusiga mu ntara ngozi muwezi misago ijwi ry'amerika
ayavugwa mu makambi mu gihe hari impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya rusenda zemeza ko zifise ubuzima bwiza nyuma yo kwigishwa kurima akarima k'igikoni n'ishirahamwe rya aded apio developement d'enfant en detresse mu rurimi rw'igifaransa hari kandi uruhande rw'izindi mpunzi bavuga ko ishirahamwe rcr yitaho impunzi ryari rikwiye nabo kubaronsa ivyaronkejwe abo bandi reka tubatege amatwi kuri mikoro y'umunyamakuru wacu vedaste ngabo
twigishijwe yuko dutegerezwa guhindura indya tukagira imitindi itatu yo guteka indemamubiri inkomezamagara n'inyoroshomubiri none ubu ngubu tugeze ku biterwa twirimiye atari ibyo duhabwa naseri ibijumbu nabyo niko kuko birashobora kudutabara tukabihindura ubwo bugari bwa bigori twahora tujya buri munsi ibijumbu tubiriye ku zuba ku mugoroba tukaburya ibigori twateye bigire byere nabyo n'ibindi tugeze ko byo guhindura inyuma baratwigishije byinshi ku buryo twaronse uburyo babitwigishije ko tubivuge tubiteke dutegerezwa guhindura nyine ntitwokwama ku imwe jewe ubwo ndaha mfise ifamire y'abana batandatu na jenye nawabo ngirandwi simfise ikimfasha marake izo ndya turinze tuzironka tukazisuma sinumva ukungene nogurisa inindo zibiri z'umusheri ngo ngende mu isoko ngure irengarenga canke intori unze guhindura na bya biharage na bwa bufu na wa musheri baduha mbona umenga amaze kugurisha kizo nido zibiri z'umusheri ntibihava binshikana ca gihe tuzopokerera kw'ibindi nkasha mbona umenga nkuye kubire kuko manake ndakura mu gitondo ibiharage vyaraye turabirya tukabikoza ubugari saa sita tugateka umusheri tukabikoza ibiharage tukabukoza ibiharage nta kintu na kimwe je kuva nshika ngaha munino nkambi novuga ngo ndahindura kubera nta buryo mfise bakaduha udutahe duto duto tuza, tura, tuza turirirwa mu isoko turondera ivyo dufasha mu guhindura indya dushobora kuronka bari bakwiye kudufasha kwanza ubuyi mu gitondo kujya kuvuga ngo dushuhize bya biharage n'umusheri bakafuma tugafuma tuza turakoroga bujya buyi tunwa mu gitondo n'abana hanyuma saa sita tujya bya biharage n'umusheri cyangwa tujya bwabuga mu kuvuga je ingene mbayeho cyangwa se ingene suma kugira ngo nkoreshe ijya migwi itatu nk'umunsi wa mbere ndashobora kurya ubugari bw'ibigori n'ibiharage ku munsi wa kabiri nkagura ifi mu isoko kugira ngo dukoze ubugari bw'imyumbati nko ku munsi ugira gatatu ndashobora gusuma igitoki irengarenga n'intore kugira ngo tubeho neza mu buzima bumeze neza kuko murabona ko turi mu buhungiro amafaranga yaratugora cyane tuca twikora ku byo dufise turashora agafu cyangwa ikigozi cy'umuceri nkagenda nkagura nk'akaboga hanyuma turengarenga natwo ndadutera cyane iyo ntashoboye kuba naduteye ndagenda kugura duke mu isoko two turazimbutse ikintu dusaba sere ni uko yoza iraturonswa uburyo bw'ingene turondera izo mfungurwa z'ubwoko bwose kuko n'izo mfungurwa niyo tuzishoye urumva yuko zidaheza zidukwire neza hanyuma bakaduha n'ubuyi duha abana natwe bw'ababyeyi turakeneye kunywa ubuyi kandi hose twabonye turabona abantu baranywa ubuyi turasaba ubuyi rero turasaba nuko boturonsa nk'amafaranga arenga ko kuri bo bakaturonsa udufaranga ku ruhande two kugura imboga
tukiri mu makambi twoyutsa ko mu ikambi ya ndutari mu gihugu ca tanzania hari ikibazo gikomeye c'abana b'abatwa bataja mu ishure kubera ubukene umunyamakuru wacu leonce niyo ngabo atwibutse vyinshi kwino nkuru mwakurikiranye ejo bari bafise indoto nk'abandi bana abo ni abana b'abarundi bari mu muryango w'abatwa bahungiye mu kambi y'impunzi nduta muri tanzania urashobora kwiga ugatsinda ukaba nk'umwigisha wo umuperezida wo ukaba nk'iyindi ntwari urashobora kwiga amashuri ukayatsinda ukaba umwigisha ukaba umuganga ukaba no mu zindi nzego kandi zikomeye kandi ugasanga urarosa akazi gatandukanye uri muri twa kazi ukiga ukayatsinda nawe urumva amahoro kubera bamwe bamwe badakunda gutsinda amashuri kubera izo ngorane ibyo byifuzo byabo bisigaye ari nk'indoto ku bana b'abatwa muri iyo kambi ku bahungu nko ku bakobwa abatari bake mu bana bo muri uwo muryango ukwiga bitera bibananira si uko badaciye ubwenge ubukene barimwo aha mu kambi y'induta nibwo buri mu bituma bakuraho bagaheba amashuri inzara ubwa mbere uyu mubyeyi ijwi rya amerika ryamusanze imbere y'umuryango iwe abana bose babiri nta n'umwe akijya kwiga uyu mubyeyi ari mu mubabaro ingorane zatumwe batabandanya amashuri ni ubukene n'inzara nk'ubwa mbere nko mu mwuga nkora nta kintu mariye ubu ngize ngo ndabitware mu isoko ntamara ndabikuramwo sikambika ku isoko nkagumiza iyo nyene urabona n'ubu ko ntakiza no kubiraba no kunabiraba rero abana nipfuza ko biga kuko no ngaha muhira urabona bicaye aha nta kindi kintu bakora atari ukwigwa bicaye ngaha ukupfa umutuzi konyene je nipfuza yuko baza kwiga nuko gusa mbona ingorane ifise umwana araye ubusa uyu munsi akabwirirwa ejo ntazoza ku ishuri abigeme baja barahevye kuja kwiga hejuru y'inzara bavuga ko n'ubukene bw'agahuzu bubahanze igituma abandi banyeshuri babinuba maze amezi ane ntiga kubera tutaronka impuzu zo kwambara tutaronka n'izo twifashisha urazi yuko warabe ubusa utoja ku ishuri turashobora nko kuja ku ishuri nawe urazi utameshe n'ukumeze ufise nk'agahuzu kamwe ko wirirwamo ugatwara no ku ishuri ukagenda utameshe abanyeshuri barashobora kukwinuba ati wowe ni igituma wowe utotuja impande ati we nkumesa je nari nsanzwe niga kubera umuryango wacu w'abatwakazi baratwinuba cane mfise imyaka cumi n'ibiri niga mu mwaka wa gatanu aheza amezi ane ntiga kubera ikibaho gishuri kubera tutaronka inkuru zo kwambara naho twogenda ku ishure tutameshe baratwinuba cane reka n'aka kana k'agahungu kahora kiga mu mwaka wa kabiri kubura ivyambarwa nako nyene kabona ko bikabereye intambamyi aheza ishure kubera ata mpuzu gusa agahudu kamwe ndirirwa na muhira aka kandi gahungu kiganiye ijwi rya amerika kavuga ko kugira kaje ku ishuri bisaba ko baheba gufungura jewe ndi umwana wo mu muryango w'abatwa mfise imyaka cumi n'ine sindonka impuzu zo kuja ku ishure niyo abavyeyi barimo barazihiga baguza ivyo twopokeye kugira baronke impuzu njana ku ishure nahone nyene twemera kurara ubusa abo bana rero ingorane zabo ntibazigumizamwo barabyiganira baba bigisha cyangwa mbere n'ababyeyi babo ariko bavuga ko biba imfa gusa izo ngorane rero zishikira abana b'abatwa n'abigisha babo barazizi ariko ku bw'uyu mwigisha wo mu muryango w'abatwa yaganiriye n'ijwi rya amerika ni ingorane basangiye muri rusange n'abandi bana bose muri iyo kambi nagiye nagerageje ndaraba ndabona yuko ibyo byose abana b'iwacu babatwa batari ko bariga nabonye vurema yuko bibereye muhira urumva ntibasinda bibazwa mugabo icyo gihe nayo nagerageje ndaraba ukuntu nubegeranya kugira ngo umuntu abahimirize twahaca turahura n'ababyeyi babo umuntu akababwira yuko boreka abana bacu bakajya ku ishuri naho ari mu bukene ntangere ubukene buraboneka si ku batwa gusa ndiko ndaraba aha mu buhungiro burema abana bose hariho ubukene budasanzwe mugabo kuya nyine byari biri mu burundi ino naho mu nkambi naho nyine niko bimeze ni ukuri nimba ubukene buri ku bandi nyine abandi barundi kuba twaho birarenze asaba abana n'ababyeyi babo gushinyiriza ku bwiwe impera n'imperuka impera izoboneka abamenyesha ko aho bari nawe nyine haciye ndibuka nkiri mu burundi byaragoranye cyane kugira ngo nshoboye kwiga kuko uretse yuko hari aho nasiba bakampa iteko ngasiba tugashora inkono na mama twajya kure tugashora inkono Ah, byari bigoye ntibyari byoroshye aho hose twakorera mu bintu bitari byoroshye n'agahuzu nyine washobora gusanga n- ako ntonzemo kuva ku wa mbere ndagakukika ku wa gatandatu ariko ntondamo ari nacyo gituma nagomba mpanura kwanza imiryango yacu y'abatwa ngo imanze yihanganire ibyo byose ubwo bukene barimo kugira ngo bareke abana baje ku ishuri kuko n'ubundi kubagumiza muhira byaba bituma bajya mu zindi ngeso mbi Leonce niyo ngabo induta muri Tanzania ku bw'ijwi rya Amerika
mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno musi tugaruka ku ngwara y'imibembe ifatiya mbere mu ziriko zirasonga abantu bo mu rutana umunyamakuru wacu Alain Yves Irankunda niwe yakiduteguriye muri kino gihe abajejwe amagara y'abantu mu ntara ya rutana bafata ingwara y'umubembe nk'iya mbere ifata abantu imitumba ya komine giharo muri zone gakungu niho hibonekeza abafatwa n'iyo ngwara ku bwinshi uko umwaka utashe mu gisata citaho kurwanya ingwara y'umubembe bemeza ko mu mwaka uheze abarenga mirongo ine n'icenda bayitowe mu gihe mirongo irindwi n'umwe bashizwe ku miti y'iyo ngwara y'umubembe naho muri kino gihe amatohoza yaho igeze atarahera neza muri ico gisata bavuga ko ishobora kuba imaze kwiyongera pierre claver baradendeza ajejwe igisata kijejwe kurwanya ingwara y'umubembe mu ntara ya rutana arasigura ico iyo ngwara ivako n'igituma igwiriye iyo ngwara itangura kwiye- kwiyerekana ku bintu hatangura kuza ibara rimwe abiri atatu niba hahandi usanga abantu baba bandura uvuze imibembe yandukira hariho n'iyitandukira ubisigura gute abanyagihugu bariko barakumviriza ingwara yandukira ni imwe hamwe ingwara iba afise imigera myinshi mu mubiri nk'akarorero nk'umuntu aba arenza nk'amabara atanu ku mubiri tuvuga ko iyo ab- imigera iba aba ari myinshi cyane rwose mu mubiri nk'amabara ari munsi y'atanu tuvuga ko iyo ngwara ntiyandukira ni kubera iki ako karere ka komine giharo ariko kabangamiwe cane cyane cyane ni kubera abantu begereye mu karere gahana urube n'igihugu ca tanzania kuko benshi baca bagenda guca ingero mu gihugu ca tanzania benshi baca bayandurira nk'uko pierre claver baradendeza abandanya avuga nuko irandagata ry'iyo ngwara riva hanini ku banyagihugu benshi batazi kuyivuza pierre claver baradendeza agasigura ko abanyagihugu bataratahura ibimenyetso vy'iyo ngwara y'umubembe gushika uno musi iyo ngwara y'umubembe ngene igoye cyane rwose umuntu umusanze aja kwa muganga hari ikintu kimubabaza kuko aya mabara aje ku mubiri ntajyana umuntu azabona gusa intoki ziriko ziracika kuko amabara ni menshi afatira ku mubiri ni menshi aja imbere ya muganga muganga acamubwira ati iyi ngwara aya mabara nayo ingwara y'umubembe canke caha tugufashe ibindi iyo ngwara tuyikuvura ingwara y'imibembe ni ingwara benshi bibaza yuko ari ingwara yoba iva ku bintu ingwara y'akaronda oya si ingwara y'akaronda namba hajya abantu bagomba kuvuga ko ngo- ko ari ingwara y'akaronda ni uko nk'umuntu yaragwaye iyo ngwara y'umubembe ngaho arashobora kwanduza abo bivuka nabo be- abo bibana wumva niho beca agira ati eh hariya kwa naka ni- mm." wumva sekuru ara- yarayigwaye ni ukuvuga ko nawe ashobora kuba yaranduje uwo mwana wiwe biciye kuri bwa buryo twababwira ko ngene bandura ku kibazo c'uko abanyagihugu bibaza ko iyo ngwara itica pierre claver baradendeza aratanga umuco Eh, rica rica kuko wumva urutoki rumaze gucika hanyuma nta rundi rumera Ukugu- ino rimaze gucika nta rindi rimera hanyuma umuntu akaca agira bya biguma byinshi ibiguma amaze kugira ibiguma byinshi urumva arapfa hibonekeza ico kibazo c'uko utoye iyo ngwara aca afata minenerwe bijanye no gufata umuti wobwira iki abenegihugu ku bijanye no kubahiriza gufata umuti ego twobwira abenegihugu ko bo- boza barumviriza impanuro za muganga ko ya mabara ataraba menshi umuti bafata amezi at- atandatu amabara tumaze kubona ko abanze kuba menshi iyo miti baca bayifata mu mezi cumi n'abiri kandi iyo ngwara y'umu- y'umubembe iravurwa kandi irakira ikibazo kiriho ni uko abantu baza kwivuza batevye mbega none nta miti kirundi ivura iyo ngwara y'imibembe oya nta wundi muti uriho ingwa umuti uvura n'umwe gusa kandi uva muri oms oms iyo miti niyo itanga nta wundi ndajijura abenegihugu nta wundi muti w'umubembe iri kwa muganga gusa ndagira abantu bazogenda ngo babahende mu gisata kijejwe kurwanya ingwara y'umubembe mu ntara ya rutana bahamagarira abantu bose begwa n'amagara y'abantu kugira urunani mu mahimiriza kugira ngo abantu bayimenye kwibaho kandi ko ivugwa n'ubunyene twumvirize Pierre Claver baradendeza na cyane cyane n'abaremesha kiyago n'abaganga hanyuma n'abaforomo ubu turababwiye yuko iminsi yose boza barigisha abenegihugu kuvyerekeye iyo ngwara y'umubembe ko tugira urunani ego turabakengurukiye ejo rya Amerika murakoze cyane gose imana ibahezagiye amakuru dukura muri ico gisata amenyesha kandi ko bafise ingorane y'uburyo bw'amafaranga kugira ngo bashobore gushika gupima abanyagihugu mu mitumba yose iyo ngwara y'umubembe n'imiburiburi rimwe mu kwezi mu ntara ya rutana mu bumanuko bw'uburundi alam eve irankunda ijwi ry'amerika hakaba ari ngaha duce dusozera mwakoze mwe mwatwumvirije yakoze makibile ya bero yashikanye amajwi aho iwanyu diane n'ahazo ndabahaye isango ry'ejo nk'aho twatanguriye